Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese, twongeye kubaha ikaze kuri radiyo yanyu. Ni umwanya w'amakuru havugwa hirya no hino ku isi, mugezwaho na Aloyizi Bigirimana.
mwaramutse eje ni mwaramutse abaduteze amatwi turayahera ku mugabane wa afurika abanyesudani ndwi bari mu myiyerekano nibo bishwe jo ku munsi wa kane igihe abajejwe umutekano bariko barashwiragiza amasinzi y'abanyagihugu bariko basaba ubutegetsi ko busubira mu minwe y'abasivile abajejwe gutabara abakomeretse mu myiyerekano bavuze ko igipolisi cagerageje kwinjira no mu bitaro i Khartoum kugira gishwiragize abantu kandi ngo umwe mu bajeje umutekano yararashe ivyuka bikoroza amosozi muri bimwe muri ivyo bitaro ababibonye bavuze ko iyi myiyerekano i Khartoum yari yitabiriwe n'abantu benshi cyane kuruta uko vyahora mbere yashitse n'inyuma y'umugwa mukuru ija no mu ntara ya Darfur y'uburengero no mu mareta ya Kasala na Gadarefe ari mu buseruko intumwa idasanzwe ya ONU muri Sudani Volker Perthes yavuze jo ku munsi wa kane ko ubwo bwicanyi bukwiye kurangira nawe ambasaderi wa leta z'ubumwe za Amerika i Khartoum yasavye ko abasivile bakingigwa kugira ntihasubire kuba abahasiga ubuzima muri ako karere nyene mu gihugu kibanyi ca sudani y'ubumanuko intumwa ya onu muri ico gihugu yashikirije amakenga ejo ku munsi wa kane k'umwanya uriko urarenga uhera hatarashirwa mu ngiro ivyumvikanywe ko mu masezerano y'amahoro abanyepolitike badacana uwaka muri sudani y'ubumanuko barasinyiye amasezerano y'amahoro mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ariko gushika ubu ntibarayashira mu ngiro yose kugira basezerere intambara zabahekuye abantu hafi ibihumbi amajana ane nicolas heisom intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa onu yavuze ko intwaro y'ikiringo mfatakibanza yegereje kurangira atakirakorwa gishimishije imyaka ibiri y'imfatakibanza yumvikanywe ko na perezida salva kiir hamwe n'uwo batavuga rumwe ari nawe icegera ciwe rieke mashar irangira mu kwezi kwa kabiri umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatatu ariko byinshi mu byumvikanywe ko ntibirakorwa nko guhinyanyura ibwirizwa shingiro hamwe n'amategeko azogenga amatora
Washington ijwi rya Amerika
hanze y'umugabane wa afurika ibiganiro bishasha hagati ya leta z'ubumwe za amerika na irani ku kugaruka mu masezerano ya nikereyere yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu byarangiye ejo ataco bishitseko abadiplomate bari muri ivyo biganiro bavuze ejo kuwa kane ko irani yazanye ku meza y'ibiganiro ibindi bishasha intumwa y'ubufaransa muri onu nicolas dolivier yabwiye akanama ka onu kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ko irani yongereye ibindi bibazo bitari ku murongo w'amasezerano we n'abandi badiplomate ariko ntibasobanuwe ntibasobanuye ivyo bishasha byasabwe na irani akanama ka onu kajejwe amahoro ku isi gakorana buri mwaka kabiri kugira karabe ingene ayo masezerano yashizwe mu ngiro n'amasezerano yasinywe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu aho irani yemerewe gutezurirwa ibihano nayo yemera kubangira kugira kugira porogaramu yayo ya nikereyere irani irahakana ko ariko porogaramu yayo itumbereye kurondera ikigwanisho ca nikereyere
Washington ijwi rya Amerika muyavugwa mu gisata cy'amagara y'abantu ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms ryavuze ko ibitigiri by'abandura covid-19 byiyongereye ku isi ku bice 18 ku ijana mu ndwi iheze abantu barenga imiliyoni zine n'igice kimwe nibo bashasha banduye ku isi hose nk'uko oms ibivuga ikigo cya oni cyita ku magara y'abantu cyavuze ko abafa ariko batiyongereye cyane ariko bakaguma bari hafi y'ibihumbi umunani n'amajana atanu biyongera gato ku migabane itatu y'isi ariyo ubuseruko bwo hagati aziya y'epfo no ku mugabane wa amerika umuyobozi mukuru wa oms tedros adenome gebreyehusi yavuze ko mu bihugu ijana na cumi birimwo ubwoko bwa covid cumi n'icyenda bwa omicron ariho abandura biyongereye mu ntambara muri ikirere abantu cumi barishwe na misile yaguye ku mazu y'amagorofa bamwo abantu mu ntara ya odessa ejo ku munsi wa kane ni mu mpanuko bw'igihugu cya ikirere umuvugizi w'ubutegetsi bw'igisirikare cya odessa sergei brakchuk yavuze ko abapfuye baduze bashika ku bantu cumi avuga ko iyo misile yatewe n'indege yaje iva mu ibahari yirabura ariko gushika ubu ntiharamenyekana abe- abe- abagirizwa ico gitero iki gitero ku nyubakwa y'abasivile kije inyuma y'iminsi uburusiya bugavye igitero mu kibanza kirimwo mu mangazini i kremenchuk ni hagati na hagati muri ukraine hapfuye abantu cumi n'umunani perezida w'uburusiya vladimir putine yarahakanye arenga ko inteko ziwe zitagize uruhara muri ico gitero cabaye muri ako gace ka Ukraine ku musi wa kane ejo nyene inteko z'uburusiya niho zava mu birindiro zarimwo aho mwizi- mwizinga rya Snake ku nkengera za Odessa ni mu gihe ibihugu bitunze ku isi navyo ejo ariho vyarangiza inama vyiyemeje usatira cane igihugu ca c'uburusiya
aruzi bigira imana urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi nshuti banywanyi b'ijwi ry'amerika mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika mu burundi ikigo itsebu cyaraye gisohoye icyegeranyo kigaragaza ko byibura mirongo ine ku ijana by'ingo mu gihugu zitorohewe no kubona icyo zifungura dufatiye ku ngo ingo zingana ibitigiri mirongo ine birenga ko na gatoyi dusanga zikenye uwo ni nikola ndayishimiye umuyobozi mukuru wa isitebu urubyiruko rwo muri kaminuza mu burundi rwifuza ko hashyirwa imbere ibikorwa bishingiye ku iterambere rusange mu kunywanisha abarundi bose aho kuguma mu mateka yibutsa ubwicanyi bwakozwe n'ababukoze mu karere ka rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda haboneka amashyuza abantu baturutse imihanda yose bakoreraho ubukerarugendo izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya nimujye kure radiyo ijwi ry'amerika tugiye gukomeza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika mirongo ine ku ijana birenga by'ingo mu burundi zirerwa zitabonye icyo zifungura nk'uko biri mu cyegeranyo cyasohowe ejo kuwa kane n'ikigo isitebu gishinzwe ikusanyamibare mu burundi intara ya ngozi mu majyaruguru y'igihugu iza ku isonga mu zifite abantu benshi batabona icyo bashyira ku munwa eroge wirikaneza afite inkuru irambuye ivyo biharuro vyashizwe ahabona biri mw'itohoza ikigo c'igihugu isebu cakoze mu vyerekeye uko ingo n'imiryango bibayeho mu burundi ivyafatiwe kahanini ni ibintu nkoramutima umuntu ategerezwa kuronka mu buzima bwa misi yose kandi vy'ibanze service de base mu gifaransa mu gihugu nk'uburundi bufise abanyagihugu benshi batunzwe n'uburimyi n'ubworozi ikigo isebu cahagaze cane cane ku bijanye n'uburimyi n'ubworozi ugufungura ukwivuza ukuronka akazi ukurungika abana kw'ishure uburaro bwiza ukuntu abantu bahanahana amafaranga haba mu gusuma kuguranana ukubitsanya hiyongereye ko gukoresha ubuhinga bwa none bwifashishwa mu guhanahana amahera cane cane biciye muri za telefone nikola ndayishimiye umuyobozi mukuru wa isebu yemeza ko mu cegeranyo bafise ingo zirenga mirongo ine kw'ijana z'abarundi bakenye kandi bagora kuronka ico bafungura aha yari ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura ku mugoroba wo kuri uyu wa kane nyuma yo gushira ahabona ico cegeranyo dufatiye ku ngo ingo zingana ibitigiri mirongo ine birenga ko na gatoyi dusanga zikenye mugabo tugiye mu bantu nabo baba muri izo ngo baca dusanga ari bice mirongo itanu na kimwe basanzwe bakenye ndayishimiye atwara ikigo cy'igihugu kijejwe gutororokanya ibiharuro avuga ko no kwiyongera kw'abana bahewe amashure mu gihugu kuva kuri ubwo bukene abana baraja ku ishuri hanyuma hariho abana baheba ishuri ngira mama mukurikirana amaraporo y'abajejwe indero mu ntara iyo bariko bavuga ati twebwe abana bangana ibihumbi bingana uku baraheje ishuri bakavuga ati boba baheje kubera iki bamwe bakavuga ati baheje kubera ubukene bagaheba kubera nk'ibyo by'uko bagenda ku ishuri hama batashe ntibaronke icyo bafungura aricyo gituma mubona ko na leta iri kuragira imigambi yo kuziragaburira abana ku ishuri ni ukugira ngo abo bose baza baraheba ishuri icyo gitigiri gitere kigabanuka mugabo hagararanije n'amatohoza akozwe mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu asanga harabaye akarusho aratanga ibitigiri byerekana ibyo ashikiriza dusanga twaragwanije ubukene turabiye ku bwa kera kuko twari ku bice miro- ku bitigiri mirongo itandatu na bine n'ibice bitandatu ku ijana bica byerekana ah, novuga ishusho ishusho y'iki gisata rimeze gute aho kuguki rero kugira ngo nimba iryo shusho ritameze neza canke nimba rimeze neza ryisununure kurusha kugira ngo iryo shusho ritere riba ryiza umuyobozi mukuru w'ikigo isebu avuga ko ivyigwa nk'ivyo ari ingirakamaro rwose mu gihugu n'abagifasha gutegura no guterera imigambi kubera bisunga ibitigiri vyatanzwe bagaca babona ibisata bibwirizwa gushirwamwo inguvu kurusha ibindi n'uburyo bukenerwa kugira abanyagihugu biteze imbere eroje burikaneza ijwi rya amerika urubyiruko rwiga muri kaminuza mu burundi rwifuza ko hashyirwa imbere ibikorwa bishingiye ku iterambere rusange hagamijwe kunywanisha abarundi bose hadashingiye ku bwoko aho kuguma mu mateka yibutsa ubwicanyi bwakozwe n'ababukoze mu myaka yashize inkuru irambuye na tiarive ndayishimiye i kigali mu rwanda Bamwe mu banyeshuri biga muri kaminuza zitandukanye zirimo Université de Grand Lac bavuganye n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika basigura ko ibikorwa birangurwa n'umugwi Sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi bikwiye gushingira ku iterambere rusange na cane cane mu gwaruka rwa kazoza rwiga mu mashure kaminuza muri iki gihe umugwi Sever ugenda urasigura ibirabana n'ubwicanyi bwaranze mu Burundi mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri abantu bayagisha mu bindi biyago bishobora kubahuza mu me- mu mashyirahamwe ashobora kuhahuza abantu bose ariko atari mu mbozo kwibukiriza ibintu byabaye ariko jigi gikuru cyari gikwiye kunywanisha abahu- abarundi byari ibikorwa cyane cyane by'iterambere byo- boza barahuriza hamwe ari abacanke bariya nta bintu birebire nabona byoza kumfasha cyahinduka nuko mbona nyine ibyaheze byoba ibyaheze Ku ruhande rumwe abo banyeshuri babona ko izo nyigisho atanyungu zibafitiye kuko ubwabo ku mashuri babanye neza basigura ko ahubwo bishobora kuzura akaboze bikaba byanazana injyane zidacika uko ibyabaye uwo byabaye ko ari igihe aca yibuka cyane sinaka yarankoreye ibi n'ibi n'ibi bikaca bimusubiza hahandi ha kera ahantu tubanye neza ni ukuvuga ngo uwo ni umuhutu uwo ni umututsi uwo ni umutwa ubusanzwe tubanye neza mu mahoro kuko nk'ubu nko mu ishuri nk'ubu turi hamwe twese two twigira hamwe hari aho usanga umuhutu azi ikintu umututsi atacatse usanga mu kigo aha iwacu ibyo nta n'icyo nta n'ibyo duha ikibanza kininiya cyane usanzwe rero inyuma natwe hinduka ni uko amoko twayibagiwe mu burundi tukamenya neza ko dufise ubwoko bumwe ubwoko bw'abarundi hanyuma se ntawe uko nyine twoza dupfa twaza tuvuga ngo nyabona umutu n'umututsi tubirabe mu mazuru twese mu mazuru hava ibisero naho bimeze gutyo kandi hari urwaruka rwemeza ko izo nyigisho zirufitiye akamaro kanini kuko zirubwira kahise k'uburundi ku bwicanyi bwabaye bikarufasha kwirinda kuzongera kubigwamwo biradufasha cyane bituma tumenya tumenya ibyahise ibintu byabaye kugira ejo cyangwa hirya y'ejo natwe bigwaruka ntituzobikore tukamenya ikizira ni uko tumenya kahise historike y'igihugu cyacu nyine yagenze Eh, mu bisanzwe ibikorwa by'umubiri severe ni uko ugerageza ku- kwerekana ukuri ku byabaye muri kahise Ico kibazo c'izo nyigisho zitangirwa mu makaminuza atandukanye ntiziraje ishinga ugwaruka gusa. Bamwe mu barimu bigisha muri kaminuza bavuganye n'ijwi rya Amerika nabo hari uko babona vyokogwa. Umwe muri abo avuga ko ico bakarusho bobisoma mu bitabo nk'amateka yaranze igihugu.
Eh, ivyo uyu mugwi wa severe nivyo eh, ku ruhande rumwe turavyakira neza kuko umuntu yumvise ukuri n'ukurikuriranira ni ikintu ciza cane mu barundi ariko niko mu vy'umugwi umugarukako ahanini umenga bavuga ubwoko bumwe bwaba bwarapfuye gusumba ubundi kandi mu vyo twasomye cyangwa ivyo twumvise turabona yuko baba abahutu baba abatutsi barapfuye ayandi ho babifatiye hamwe eh, kurikuriranira byogenda neza novuga gusa icyo bafasha ni mu nyandiko muza kahise bakabona icyabaye mu gihugu ivyo n'ivyo Ku kuri ibyo kremani nziza icegera c'uwurongoye umugwi sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi avuga ko uburundi bukwiye kumenya ukuri ku bwicanyi bwakozwe mu burundi ata n'umwe asigaye inyuma hariho abahamba bavuga bati reka tubireke hamba reka kuzuba kabuze reka tuvyibagire abarundi baca bavuga ngo ntibagira ntibana niki cyatumye rero abantu bashika ko uburundi bwinjira mu gihe cyo kumenya ukuri harabaye ibintu bibi atari intambara akarenganyo k'igihe kirekire i- eh, intwaro mbi icinyiza abantu atari intambara birashoboka ko igihugu kivuga kiti reka turabe twiga kahise kugira ngo ivyo bintu byose tuvyibagire canke tubi- tubigendere ko mugabo tubizi mugabo biba bifise intumbero umugwi sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi uwiyemeje gukwiragira mu makaminuza yose ari mu gihugu ayigenga n'aya leta kugira ngo abawugize batange icigwa ca kahise cerekana uko intambara zagiye ziraduka mu burundi zagenze abo zahitanye umugambi wazo n'imvo za politike zari zinyegeje inyuma y'izo njyane thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali repubulika ya demokarasi ya kongo ejo yizihije isabukuru y'imyaka mirongo itandatu n'ibiri ishize igihugu gihawe ubwigenge n'ububirigi ni isabukuru yahuriranye n'umuhango wo gushyingura ibisigazwa by'uwahoze ari minisitiri w'intebe patrice emery lumumba mu gihe kongo yaraye yizihije imyaka mirongo itandatu n'ibiri y'ubwigenge kuri uyu wa gatanu tariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi ni isabukuru y'imyaka mirongo itandatu y'ubwigenge bw'uburundi n'u rwanda turabatumiye mutugezeho icyo mwumva kuri uwo munsi w'ubwigenge mwatugezaho ibitekerezo byanyu ku rubuga rwacu rwa facebook radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri repubulika ya demokarasi ya kongo yavuze ko ukwiyongera kw'imitwe yitwaje intwaro harimo na ma makumyabiri na gatatu muri icyo gihugu bibangamiye amahoro n'umutekano by'uburasirazuba bw'igihugu ndetse n'akarere kose inkuru ya ignatius bahizi muri uganda
Into Keita umuyobozi w'ibikorwa by'umuryango w'abibumbye byo kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO yabwiye inteko ko bibabajije kubona umutekano w'uburasirazuba bwa Kongo wifashe nabi cyane cyane kubera ibitero bikaze by'abarwanyi ba ma makumyabiri na gatatu ku basivile igisirikare cya leta hamwe no kuri MONUSCO yasobanuriye abagize inteko ko hagati y'itariki makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa gatanu na cumi na karindwi z'ukwezi kwa gatandatu imirwano yahitanye abaturage barenga ijana na mirongo itanu naho abantu ibihumbi amagana arindwi bo bagata ibyabo nk'uko aba bayobozi babitangaza umutwe ma makumyabiri na gatatu ugenda witwara nk'ingabo zisanzwe zifite ibirwanisho bikomeye kandi byakabibangamiye abasivili bityo onu isaba ma makumyabiri na gatatu n'indi mitwe yitwaje ibirwanisho yose kubishyira hasi ikayoboka inzira y'amahoro mu biganiro by'i Nairobi muri Kenya gusa umuvugizi wa ma makumyabiri na gatatu majoro w'iringoma arahakana ibyo bashinjwa byose avuga ko nabo bashyira imbere ibyo biganiro Shida ni government ya Kongo na wale wote na FDLR na Nyatura na MONUSCO. Na sisi tunasema kwamba kila siku tunapenda amani, tunataka mazungumzo ya kweli.
ati ikibazo ni leta ya kongo fdrl nyatura na monusco buri munsi tuvuga ko dukeneye amahoro na guverinoma ya kongo ariko irabyanga hanyuma igashyigikirwa na monusco n'andi matsinda ntabwo dukunda intambara ariko batuma twinjira mu ntambara kugira ngo twirinde kuvuga ko twica abasivile ni ibinyoma byambaye ubusa frdc fdrl monusco n'imiryango itegamiye kuri leta bose bakorana kugira ngo badusiga imbyiro nta munsi n'umwe twagiye kwica abaturage abo ni ababyeyi bacu ni abavandimwe bacu benshi mu basirikare bacu bava muri ako karere ntibashobora kwica ababo nta munsi n'umwe twishe n'aho yaba inkoko y'umuturage Hakuna hata siku moja sisi M23 tuliwahi hata kuchinja kuku ya mwana ya nchi.
iyi nama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano nanone yamaganye indi mitwe yitwaje intwaro irimo nk'uwa adf hamwe na codeco bitumye umutekano muke ugenda wiyongera mu burasirazuba bwa kongo na ituri uhagarariye repubulika ya demokarasi ya kongo muri onu george nzongora ntaraja yavuze ko urebye uko umutwe wa ma makumyabiri na gatatu wari waratsinzwe na frdc na monusco mu wa bibiri na cumi na gatatu ubu uwo mutwe akaba wongeye kubuka ufite ibikoresho bya gisirikare bikomeye kuruta iby'ingabo za leta na monusco akaba ufite n'ubushobozi bwo kurasa kajugujugu ya gisirikare byemeza ko hari umuntu uri inyuma yawo niko kubaza abari muri iyo nteko ya onu impamvu imiryango mpuzamahanga na loni badashaka guhuza uwo mutwe n'u rwanda iyo ntumwa ya kongo yanenze monusco ivuga ko abaturage ba kongo batizeye ko ikishize imbere ari ukubarengera yagaragaje ko yizeye inzira y'i Nairobi iyobowe na Perezida Kenyatta hamwe na gahunda y'umuryango nyafurika yo gukemura amakimbirane hagati ya Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Kongo byunganirwa na Perezida wa Angola. Iyo ntumwa ya Kongo yanasabye ko hubahirizwa ubusugire bw'imipaka y'igihugu cye no kwamagana ma makumyabiri na gatatu n'abayishyigikira guhera ku gihugu cy'u Rwanda na perezida waco kandi ko ma makumyabiri na gatatu igomba guhita iva ku butaka bwa Kongo ari nta mananiza igasubira iyo yaturutse.
Ebona, sisi ni Wakongomani, tunatoka ndani ya jeshi ya Kongo FRDC. Kama nasema tutoke tuende wapi? sisi ni Wakongomani bwana, tuko ndani ya nchi yetu.
turi abanyekongo twavuye mu ngabo za kongo baravuga ngo tuve ku butaka bwa kongo tuje hese kandi turi mu gihugu cyacu nta handi tuja tuzashingurwa mu gihugu cyacu kongo turi abanyekongo Watatuzika ndani ya nchi letu, hatuwezi enda fasi lolote bwana. Sisi ni wakongomani bwana, sisi tuna- tumesimama kabisa imara, hiyo ni kweli. Unajua tulifanya miaka tano mlimani huko, sisi ni jeshi kamilifu, jeshi letu ya M23 ati ikigaragara ni uko dukomeye turi igisirikare gikomeye cyane tumaze imyaka itanu mu ishyamba abasirikare benshi ba ma makumyabiri na gatatu baturutse mu gisirikare cy'igihugu frdc bazi icyo gukora twakubise rumangabo kibumba bunagana rugusu n'ahandi twafashe intwaro nyinshi muri frdc ntabwo ari inkunga twakuye mu yandi maleta leta ya kongo izi uko abasirikare bayo bajugunya imbunda bataye n'imbunda y'igifaru ubwo se nidutangira kuyikoresha bazavuga ngo twayikuye muri eritrea cyangwa char mali de combat T50 tutaitengeneza kesho, tutaitembeza, tutapika hiyo silaha. Watasema ilitoka wapi? Nchi gani? Eritrea ilitoka Ma- Mali.
mu bandi bahagarariye ibihugu byabo muri iyo nama harimo Claver Gatete wahagarariye u Rwanda we yabwiye akanama ko ibyo Kongo ivuga ku gihugu cye ari ibirego by'ibinyoma kandi ibyo birego bikavamo amagambo y'urwango yibasira igice cy'abaturage ba Kongo yanumvikanishije ko habaye amateka mabi y'ukoroni yananiwe gukumira jenoside yabaye mu rwanda mu mirongo cyenda na kane kandi asaba ko amakimbirane yakemurwa vuba mu burasirazuba bwa kongo mbere y'uko amateka mabi yisubiramo muri aka karere k'ibiyaga bigari ibihugu byose byari bihagarariwe muri iyo nama byagize icyo bivuga ku makimbirane akomeje mu burasirazuba bwa kongo cyane cyane byamagana ihohoterwa ry'abaturage n'ibitero kuri monusco byahamagariye kandi imitwe yose yitwaje intwaro kuzishyira hasi binongera kwamagana imvugo y'urwango n'ibitero byibasira igice kimwe cy'abaturage ba kongo ignesia sibahizi ijwi rya amerika uganda
mu karere ka rubavu gaherereye mu gice cy'uburengerazuba bw'u rwanda haboneka amashyuza amazi ashyushye abantu baturutse imihanda yose bakoreraho ubukerarugendo uretse kuba ubwo bukerarugendo buhindura imibereho y'abahaturiye hari n'abifashisha ayo mazi nk'umuti w'indwara zitandukanye eric bagira ubusa yarahasuye hadutegurira inkuru ikurikira
twanyokeje none se ubu bushyuhe bw'aya mazi buturuka he bifitanye isano n'ibirunga turi mu murenge wa nyamyumba ku kiyaga cya kivu ku ruhande rw'akarere ka rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda hafi y'iki kiyaga hari amariba avubura amazi ashyushye azwi nk'amashyuza
aratwika cyane sana ku buryo ugumishijemo ikiganza wadushye afite mirongo irindwi na gatanu y'ubushyuhe aya mazi atuma benshi baza kuhakorera ubukerarugendo bugira n'uruhare mu kuzamura imibereho y'abayaturiye umurenge wacu ni umurenge w'ubukerarugendo nk'uko mubibona aha ngaha dufite utugari tune twose dukoze ku kiyaga abantu bava i kigali baje kureba amazi hano cyane ko benshi batayabona iyo baje kureba amazi rero bungukira no kugira ngo babashe kureba ayo mashyuza nko ku cyumweru kimwe twakira nk'abantu batari munsi y'ibi- y'abantu ijana baje kureba amashyuza gusa bityo bizamura imibereho y'abo bayizo nkiragutabaza icunga aha ngaha bikazamura n'imibereho y'igihugu muri rusange kubera ko abaje kureba ayo mashyuza barishyura ubu ni bwana innocent yo mugabo muzungu umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo mu murenge wa nyamyumba hanze yo kuba aya mazi hari abaza kuyasura bayareba abandi bayakozamo ibiganza hari abemeza ko ari umuti ku burwayi butandukanye madamu kasu wamariya wo mu murenge wa gisenyi aha mu karere ka rubavu tumusanze yicaye mu iriba rishyushye arabwira ijwi rya amerika uko yiyumva ndi kumva neza narwaye sitoroke ego banyandikira aho kugira ngo nkore mesaje njyanza mu mashyuza cyangwa mu mazi ariko birafasha ubu haza kangahe ku munsi cyangwa mu kwezi cyangwa mu nza kabiri mu cyumweru cyumweru kubera ko ngenda ntuye hano i Rubavu ndaza nkajya muri aya mazi kubera ko iyo umaze kugeramo kubera ubushyuhe bwayo uhita utangira gutaransipera n'umutima ugatera cyane urumva n'ibintu biba bigusohokamo yego noneho ukajya uvamo ukaruhuka gatoya ukagarukamo madamu wa mariya amaze ibyumweru bitatu agana amashyuza kandi atangiye kubona itandukaniro mu buzima biriyongera kubera ko na mbere nari narabaye parariza amaguru atagenda adashobora kugenda ariko ubu ndagenda neza n'imitsi y'umutwe ntabwo kimbabaza cyane numva ko muri njye harimo impinduka niyo mpamvu ubona ko mba nakoze uru rugendo nkaza ahangaha kubera ko imiti ndimo kunywa iri hafi gushira buriya nzajya muri kontorore kugira ngo nce muri mri ndebe ko situwasiyo imeze ariko muri njye numva bi- numva sava iruhande rw'uyu mugore hari undi mugabo ukora urugendo rutari ruto bwana fideli nizeyimana we yaturutse mu karere ka musanze mu cyahoze ari perefegitura ya ruhengeri nawe tuganira yicaye mu mazi yakoze impanuka umugongo urangirika amikoro yo gukomeza guhura na muganga ntiyamushobokeye yagiriwe inama yo kwiyambaza amashyuza ntabwo amafaranga bazayabona nagejeje mu bihumbi magana ane na mirongo itanu mbona ntazabishobora amafaranga ntazayabona nimukira hano ariko hano aho mpagereye bira- numva biri kumfasha n'ikindi bifasha no kugabanya ibiro nagira ikibazo mu mitsi nkagira ibinya mu maboko mu maguru nkaba ntabasha kugenda cyangwa se guhagarara ariko iyo maze iminsi ndimo kuza hano ibinya biragabanuka nkaba nizeye ko rero ubwo guhagarara no kugenda biza nabyo bizabasha kuza bikagenda neza ku rubyiruko ruturiye amashyuza narwo rwabyungukiyemo bwana olivier ndagijimana w'imyaka makumyabiri y'amavuko akorera masaje abaje mu mashyuza mbese umuntu uhakora njye uraza nkagusobanurira ukambwira indwara ufite bitewe n'uko aya mazi ngenzi indwara yavura umuntu nkoreye masaje abiterwa n'uko namuhaye serivisi hano nda giciro cya masaje twe tugira byagenze neza hano ku kwezi nshobora gufata nk'amafaranga nk'ibihumbi mirongo itandatu ntabwo nshobora kubaho nabi bitewe n'uko n'aya mazi abanyamahanga baraza baradusura bwana jean bosco karahanyuze we ashinzwe gukora isuku ku mashyuza barambwenze ngo isuku ndaza nyine ndakora mbona njoboye akandi kazi ng'uburobyi ndo- mba mbushoboye kubera ko nduriye ku kivu ariko nta bikoresho mfite byo mu burobyi narubatse mfite umugore ntambayeho neza ndakibazo kubera amashyuza aha inyamyumba hari amasoko abiri y'amashyuza rimwe ryeguriwe koperative y'inkeragutabara ari nayo iricunga irindi ryari ryarahawe abaturage ariko abahaturiye bagakomeza kwinubira uburyo bajya koga bakabishyuza mfite imyaka makumyabiri n'irindwi niho nakuriye nta muntu wigeraga yishyuza guhera na mbere ya hose ni umutungo kamere twe turifuza ko mwadukorera ubuvugizi bakatureka tukajya twoga uko bisanzwe kano kareba ni imana kadushyiriye hano akarengane ni ukuza kuvuga tugiye koga ngo ishyura icyakora ibitangazwa n'umurenge wa nyamyumba kuri iyi gahunda yo kwishyuza abaturiye amashyuza byo birahabanye bwana niyo mugabo w'umuzungu aha ni hatuye abaturage benshi bamenye amashyuza kuva bavuka ari aba- kugeza uyu munsi nimo bari batuye iyo batagiyemo bararwara twabonye ubushobozi bwabo bugenda buba bukeya nk'inama y'umutekano twemeza yuko abaturage bo mu murenge wa nyamyumba abarobyi bororera barobera muri iki kiyaga cya kivu yuko bo bajya babikora ariko batabanje bishyura abashaka kwishyura bakajya ahateganyijwe hano ku ruhande rw'ibumoso umurenge wa nyamyumba hamirije ijwi rya amerika ko uwaba yarihaye kwishyuza abaturiye amashyuza binyuranyije n'amabwiriza yashyizweho bityo ko ashobora kubiryozwa amakuru twahawe na koperative nkeragutabara ishinzwe kwita kuri aya mashyuza aravuga ko umunyarwanda uturutse hanze y'umurenge wa nyamyumba yishyura amafaranga igihumbi kugira ngo yemererwe gusura amashyuza naho ku munyamahanga we ni amafaranga ibihumbi bibiri ni mu gihe byibura mu cyumweru hatabura abantu batari munsi y'ijana bagana aya mashyuza eh bagira ubusa ijwi rya amerika ku gisenyi mu burengerazuba bw'u rwanda
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tubibutse ko mu rwanda mu twumvira kuri fm ijana kandi n'ibice bitatu mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe twabibutsa kandi ko ibiganiro byacu mushobora kubisanga no ku rubuga rwacu rwa interinete ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu no kuri facebook na youtube vowa radiyo yacu nshuti mwarimu duteze amatwi ibiganiro ijwi rya amerika bateguriye kuri iyi saha ni aha bihumurije ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira tubashimire ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro byari bihagarariwe na etienne karekezi nadia taha ntiwashyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose